Hii ni Radio Ijwi Jamaika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kwa mbere itariki zitanu y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na Federika Nkundikije.
kwirinda kanseri nk'uko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi ni ukunywa amazi ni ukurya imboga ni ukurya imbuto ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi ni ukwirinda inzoga nyinshi ni ukwirinda itabi uyo ni Diane Gashumba mu shikanje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda avuga ku kamaro ka siporo mu kwirinda ingwara ya kanseri. Iyi nkuru kimwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'amazi ku mutumba Kavumu komine Kayanza intara ya Kayanza hamwe n'inkuru ivuga igituma abana b'abatwa mu Burundi badahurumbira amashure turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana muramutse neza Aloise muramutse frederic ndamutse n'abaduteze amatwi perezida wa venezuela nicolas maduro asaba uwo atavuga rumwe yiyise ko ariwe perezida w'igihugu yuan guaido ko bicarana bakavugana amaso mu yandi maduro yagize ati reka tuvugane reka tuvugane ku bibazo biri mu gihugu cyacu kandi tubironderere inyishu politike si umukino w'abana maduro yabishikirije mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo muri ico gihugu muri ico kiganiro cyafashwe ku munsi wa gatandatu gitangazwa ejo ku munsi w'imana maduro yavuze ko impeshamakuru mpuzamakungu hamwe na za ambasade z'abanyamahanga aribyo bikokeza icyiyumviro cyo gushinga leta ibangabanganywe n'iyihari kandi by'ukuri itabaho maduro yavuze ko donald trump wa amerika ariwe akora uh, amakosa kuko ngo agiye gusesa amaraso perezida donald trump yashikirije ejo ku munsi w'imana ko kimwe mu byo amerika ishobora gukora muri venezuela ari ugukoresha ingufu za gisirikare iryo trump yabishikirije mu gihe kuri w'imana ejo aricyo kiringo cya nyuma cyari cyahawe maduro kugira n'ibihugu bimwe bimwe bya buraya kugira zobe yatunganije amatora mashasha y'umukuru w'igihugu abategetsi babiri muri mu gisirikare muri icyo gihugu hamwe n'umuambasaderi umwe baramaze gutanga imihoho muri leta byabaye ku munsi wa gatandatu kandi bemeza ko Guaido ari we mukuru w'igihugu w'imfatakibanza gushika ubu ntibiramenyekana abasirikare bari inyuma ya Guaido uko bangana muri ako karere nyine abanyagihugu baritabye ku bwinshi amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya El Salvador ejo ku munsi w'imana wahoze ari umukuru w'igisagara cya San Salvador Nayib Bukele niwe yahabwa amahirwe yo gutsinda imbere y'uko ayo matora atunganywa abakandida bose bane biyamamaza bemerera abanyagihugu ibintu bimwe birimwo kunagura ubutunzi no guhasha ubwicanyi mu gihe igihugu cya El Salvador ari kimwe mu bihugu byo ku isi hicwamwo abantu benshi cyane mu gihe atamukandida yoshikana amajwi arenga mirongo itanu ku ijana muri aya matora yabaye ejo kuw'imana abakandida babiri baza imbere y'abandi bazoca bongera guhiganwa mu kwezi kwa gatatu papa francisco umwungere wa ekereziya katolika ejo ku munsi w'imana yaragendeye emira zunze ubumwe z'abarabu abaye papa wa mbere agendeye icyo gihugu ku mamuko y'idini ry'abayisilamu kuva atanguye amabanga yiwe muri bibiri na cumi na gatatu papa francisco amaze kugendera ibihugu bitari bike bigwiriyemo abayisilamu papa francisco yatumiwe n'umuhungu w'umwami wa emira zunze ubumwe z'abarabu sheikh muhamed bin zayed al nahyan mu nama ihuza abafise ukwizera gutandukanye aho amara umwanya uri munsi y'amasaha mirongo ine n'umunani bitekanijwe ko ashikiriza inkuka y'imisa kuri stade yi abu dhabi ejo ku munsi wa kabiri byitezwe ko ikurikiranwa n'abantu ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu abantu bashika cumi ku ijana muri emira zunze ubumwe z'abarabu ni ukuvuga abashika umuriyoni n'abakatolika benshi muri bo ni abakozi b'abanyamahanga bagiye muri ico gihugu bavuye mu karere ka aziya mu bihugu bitandukanye abategetsi mu izinga rya bahamase bashikiriza ko abimukira bashika mirongo umunani mirongo ibiri n'umunani bamuka muri hayiti bamaze kumenyekana ko bapfuye ni nyuma y'aho ubwato barimwo buzamiye mu ibahari abasirikare ba bahamase bavuga ko bashoboye gutabara abimukira cumi n'indwi barimwo babiri batowe ku musozi ejo kuw'imana abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bagenzura ibahari barafashije mu bikorwa byo gutabara ubwo bwato bwibiye ku munsi wa gatandatu ku birometero cumi imbere yo gushika ku izinga rya abaca mu buraruko bw'izinga rya bahamasi naho ku mugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika byashyikirije ku munsi wa gatandatu ko ibiganiro biriko birabera iyi karutumu ku murwa mukuru wa sudani byatumye repubulika ya santara afurika ifundika amasezerano y'amahoro n'imihari cumi n'ine yitwaje ibirwanisho ikaba ari icyizere cy'uko icyo gihugu gishobora kuronka amahoro inyuma y'intambara imaze imyaka igisinzikaje ibyumvikanywe ko muri ayo masezerano ntibyashotswe bishyirwa ahagaragara aya masezerano amasezerano nk'ayo yarigeze gushyirwa ko imikono mu myaka iheze ariko ntiyubahirijwe santara afurika cyinjiye mu ntambara kuva aho sereka urunani rw'imihari irwanya leta y'abayisilamu ikuriye perezida francois bozize ku butegetsi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu icyo gihugu cyaciye cyinjira mu ntambara yahuje amadini hagati y'abakirisitu n'abayisilamu imisigiti hamwe n'amasengero byaraturiwe n'abanyagihugu batari bake barahasiga ubuzima
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda buributsa ko mu rwego rwo kwirinda ingwara ya kanseri mu bintu abanyarwanda bakwiye kongera ko harimo gukora siporo kenshi gashobotse diane gashumba umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu mu rwanda yavyibukije kuri uyu wa mungu mu gikorwa cahariwe siporo rusange mu gisagara ca kigali kizwi ku izina car free day ni mu gihe itariki zine z'ukwezi kwa kabiri kila mwaka isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ingwara ya kanseri ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika ari kigali mu rwanda
ikimihurura mu mujyi wa kigali imbere y'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority bamwe mu batuye umujyi wa kigali baramukiye muri siporo rusange muri gahunda izwi nka car free day hateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abategetsi ni gahunda igiye kumara imyaka itatu aho siporo ikorwa kabiri mu kwezi kandi ku munsi wo ku cyumweru ni ihame ubwo iyi siporo iba ikorwa imwe mu mihanda ya kigali iba yafunzwe ku buryo ibinyabiziga bikoreshwa na moteri hari aho biba bitemereye kunyura ahubwo hagaragara biruka ku maguru cyangwa bagenda ku magare madame marie chantal rwakazi n'utegeka umujyi wa kigali aratubwira impamvu ibinyabiziga bikoresha amamoteri bifite imyuka mibi bizana ibyo bikaba bituma wenda bakoraga siporo batagira badahumeka umwuka mwiza dufasha rero abanyakigali tudafunze imihanda yose y'umujyi wa kigali kuko abinjira mu mujyi wa kigali abagendera muri kigali baba bashobora gukoresha indi mihanda ariko tuba dushaka ngo abantu bakore siporo bahumeka umwuka mwiza kandi bisanzuye mu mihanda batagenda banyuranwa n'imodoka n'ibindi binyabiziga eh, bikoresha za moteri uretse igikorwa cya siporo rusange kuri uyu munsi wa kafuri day hakunze no kugaragara ibindi bikorwa birimo ibyo gupima zimwe mu ndwara zikomeye kandi zitandura nk'umuvuduko w'amaraso indwara ya diyabete cyangwa igisukari n'izindi kuri iyi nshuro isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri ubutegetsi bw'u rwanda muri iyi siporo rusange bwibukije abayitabiriye uko bagomba kwitwara mu kwirinda kanseri madame diane gashumba ni minisitiri w'ubuzima kwirinda kanseri nk'uko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi ni ukunywa amazi ni ukurya imboga ni ukurya imbuto ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi ni ukwirinda inzoga nyinshi ni ukwirinda itabi nubwo nta mibare ifatika ubutegetsi bw'u rwanda butanga ntibubura kuvuga ko kanseri zikunze kugaragara mu rwanda hari kanseri y'inkondo y'umura ku bagore yandurira mu mibonano mpuzabitsina kanseri y'ibere ku bagore nabwo iya prostate ku bagabo na kanseri y'igifu minisitiri w'ubuzima yanibukije uko abagore bashobora gutahura ibimenyetso bya kanseri y'ibere kanseri y'ibere umugore ashobora kuyisuzuma itaragera kure kwisuzuma buri gitondo kwikanda ibere kumva niba nta tubyimba turimo cyangwa inturugunyu amagangiriyo cyangwa kureba ibere ugasanga ryahinduye ibara cyangwa ugasanga imoko yinjiyemo ibyo rero iyo ubibonye bihutira kwa muganga kugira ngo batazasanga kanseri yakurenze ariko n'abagabo mushobora gusuzuma abagore banyu kanseri y'ibere mukareba mu gitondo ese ibere ry'umugore ntabwo ryahinduye ibara ukarikanda ukareba ko nta tubyimba turimo mujye mumenya abagore banyu uko bateye murebe ko imoko itinjiyemo umubwire uti nyabuneka tujye kwa muganga bamwe mu bamaze iminsi bitabiriye siporo rusange mu mujyi wa kigali bakavuga ko byabafashije ku buryo bugaragara iyi siporo iramfasha ituma na buri munsi nibuka noneho nkakora siporo kugira ngo iyi minsi ibiri nakubwiye mu kwezi itazaza ngewe nta ngufu mfite yatumye ngabanya ibiro bitanu nari mfite mirongo irindwi na bitanu mfite ibiro mirongo irindwi kandi mfite ingufu zose zihagije nawe wabibonye kuva siporo yatangira navunyira kurirukanka ngera ahangaha kugeza none ahangaha urabona ko ngikora siporo kandi mfite ingufu uyu we twahuye n'abavuye kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze nipimishije umuvuduko w'amaraso nipimisha mbega uko umubiri wanjye uhagaze ariko nsanze nta kibazo bambwiye ko nta kibazo mfite umuntu siporo iyo uri umusiporutifu hari byinshi hari indwara nyinshi bikurinda cyane cyane ukumva uri n'umuntu udafite amavunane mu mubiri ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bugakomeza buvuga ko iyi siporo rusange igiye kumara imyaka itatu igenda itanga umusaruro meya rwakazina bimaze kugaragara nubwo tutarabipima mu buryo bw'imibare ifatika ko icyumweru iyo twakoze car free day umwuka uba uri muri kigali aba ari umwuka mwiza icyo rwose turifuza no kujya bishyira mu buryo bw'imibare kugira ngo tubimenye icya kabiri nicyo ntirirwa mvuga ni akamaro ka siporo ubundi nyirago twagiraga abantu b'abasore wenda abagabo gusa ariko ubu ibyiciro byose bisigaye byitabira siporo siporo rero uretse kuvura siteresi abanyakigali baba biriwemo cyangwa bamazemo icyumweru ibyumweru bibiri ariko ituma abantu bagira n'ubuzima bwiza kugeza ubu kuri buri munyarwanda ufite ubwisungane mu kwivuza ubutegetsi bumusaba byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo amenye uko ahagaze ku rundi ruhande ubutegetsi bukavuga ko kubera guseta ibirenge mu kwisuzumisha biba intandaro yo kutabona imibare ya nyayo ku barwaye kanseri inahitana hafi miliyoni icumi z'abatuye isi buri mwaka kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo mu rwanda hatangijwe urukingo ku bana b'imyaka cumi n'ibiri rubarinda kanseri y'inkondo y'umura minisitiri w'ubuzima madame gashumba akavuga bimwe mu bituma kanseri ikomeza kwiyongera ubwiyongere bw'abantu banywa inzoga abantu banywa itabi nabyo ni ibituma kanseri zimwe na zimwe ziyongera ikindi kera abantu baryaga iby'ikinyarwanda bakarya imboga cyane cyane uyu munsi turigana imico y'amahanga turashaka kurya amavuta mu biryo byose bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kubura ibifungurwa no kurwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango y'abatwa biri mu bintu nyamukuru bibuza abana b'abatwa guhurumbira amashuri muri komine mutaho intara gitega hari ishuri rifasha abatwa mu kubafungurira no kubavurira ku ishuri abana b'abatwa barahurumbira ishuri ku rugero rw'abandi barundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidele nsabimana ari mu burundi ishuri ryatanziriwe ibyizigiro ryubatse ku mutumba wa nyangungu komine mutaho intara ya gitega hagati mu burundi ahari ikigwati cy'imiryango y'abatwa rifite amashuri shingiro n'ayandi y'igisata cy'inyuma y'ishuri shingiro kuva ryubatswe haraca imyaka cumi n'itanu nta mwana w'umutwa wo muri ico kigwati atakija ku ishuri kiretse biturutse ku bwaba bwiwe nk'uko vyemezwa n'abatwa b'inyangungu ku mfashanyo y'amashirahamwe atandukanye iryo shuri rirafise uko ryitunganije bitandukanye n'andi mashuri munezero beatrice ajeje gutunganya kumenya ivyigwa kuri iryo shuri aratubwira abarifashe mu mugongo n'ivyo bafasha abana biga kuri iryo shuri turafise ishirahamwe rya mcc komite centrale de menonite nibo twatanguranye nabo iri shuri na christian aid n'abandi foundation for hope in africa barigeze kuza ngaha bonyene barirabira n'amaso basanga abana ukuntu bagwaye barungika mu doktore wabo araza arabapima n'ibiki baca babona si ingwara gusa hari ingwara zitegwa no gufungura nabi baca biyumvira ico kibazo cyo kugira kugira ngo babarungikire ibi bintu mwabonye ngaha aha hari inyama z'inkoko hari inyama za dendo hari imikate bagabafungurira n'ubuyi ivyo vyose bizanana n'iryo shirahamwe navuze komite centrale de menonite niyo irungika idufasha kugira ngo abana bashobore kubaho neza kurosa ibifungurwa abo banyeshuri bo mu bwoko bw'abatwa munezero beatrice yemeza ko vyagize akamaro kanini kuri abo bana kuko bibafasha kudadebukirwa n'ishuri ivyo vyatumye abana bahurumbira ishuri bahurumbira ishuri kuko urazi umwana aho aronka ako afungura saa sita benshi muri bo ntibagitaha saa sita bafunguye ivyo onye barahaga bakaca birirwa ngaha kugira ngo apremizi baze gusubira ku ishuri ibi bintu byarafashije nawe woja mu mihana ukabaza aba abavyeyi abavyeyi bakubwira ati ni intambwe nyamukuru kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere abana ntibagisiba abana ntibagita ishuri kuko kenshi bas basibishwa n'inzara bakabura icyo bari bufungura umwana ntashobora kugaruka ku ishuri ubu unye igitigiri tutangurana naco abana umwaka turinda duheza umwaka ariko ijya gitigiri nyene atabindi bihindutse abavyeyi b'abana b'abatwa bo mu kigwati ca nyangungu bavuga ko bashima intambwe abana babo bageze ko bakagira ko bagira n'ico basaba abafashe mu mugongo iryo shuri vyizigiro bicokwe salvatore ni umutwe w'imvukira wo ku mutumba wa nyangungu komine mutaha jewe ndi umutwa mukuru w'imvukira yaha nyene sinimutse mva ahandi kera uravye iyi myaka mfise nta mwana w'umutwa yiga kandi ico gihe iyo haba nk'ubu nanje mba mfise akazi muri leta turanezerewe cyane kuko abana bacu bariga hari abamaze kumara bakagenda kuri kaminuza hari n'abandi berekeye bazomara muri uyu mwaka biga muri cumi na gatatu ico nobwira abantu biyumviriye kuzanira ishuri ngaha hantu ndabifuriza ko bobandanya kugeza n'aho tworonka kaminuza ngaha kuko umwana iyo ahejeje ngaha akaja ku yandi mashure biramugora mu kumuha itike yo kugenda mu kumugaburira ndabifuriza rero ko bogira umugisha mwinshi uvuye ku mana yabarungitse kugira iki cyiyumviro cyo gufasha abana babatwa eka n'abanyeshuri b'abatwa biga kuri iryo shuri bavuga ko iryo shuri ryabuguruye amaso nk'uko bivugwa na sinzi nkawe yohani yiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku ishuri ry'izigiro jewe ndi umutwa nyene jewe niga mu mwaka w'icumi na gatatu iri shuri ryangiriye akamaro kaniniya cane kubu ndiga kandi ndamenya mu ishuri n'abandi bana mbere barimo baraza nyene bari mu mashuri y'intango bari nyuma yacu iri shuri ikintu narikundiye n'ukuntu bagenda batwitwararika cyane turiga turamenya nk'ubwa mbere jewe narabona abantu bariko baravuga icongereza n'igifaransa nkumva nyene hari ikibazo kinini mu buzima ariko ubu nanje ivyo abandi bavuga icongereza n'igifaransa ndabizi kuri rino shuri hageze mu mwanya wa pose baradufungurira umukate ubuyi reka n'inyama baraduha uretse abana b'abatwa biga kuri iryo shuri hari n'abana bo mu miryango y'abahutu n'abatutsi bafise abavyeyi bantaho nikora biga kuri iryo shuri ivyizigiro igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ubukene bw'amazi burugarije abanyagihugu bo ku mutumba kavumu komine kayanza intara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi abo banyagihugu bavuga ko amagara yabo abangamiwe n'umubano hagati y'abubakanye utosekara kubera isuku rike ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'ijwi ry'amerika fidelite ishatse mu gacimbiri gikombe nko kuri metero biri munsi ya cumi uva ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza icitwa ibombo ntaco bazi abanyagihugu barenga amajana atatu bahaba baronka amazi meza babiza kuya naho nyene bakayakura mu masoko nta bombo rihare turagenda iyo mu masoko iyo kure rwose isoko rya mbere ngiririye hariye fariya kwiriya mihana irindi rigira kabiri niyo hiyiyo iyo hantu bita mu ngwimba ni ahantu hari isoko rivuga ngo riri hagufi umwana umutumye aya masaha ubu bari nka saa tatu ari ukuvuga ngo kagaruka saa sita ingaruka z'ubukene bw'amazi ziribonekeza ku bana no ku bakuze umwana yadusoba ko ikarenga utameshe kubera ingorane z'amazi ntuzogire ubuzima bwiza bumota neza utamesa utaronka amazi n'ako gasabune n'aho ukaronka nta kuntu uzogira ubuzima bwiza byinga umwana ngo agire ubuzima bwiza turabona n'abana b'iwacu ntiboga ntaho boronka bogera amazi ava kure none wumva wa mwana azoronka ubuzima ubuzima bwiza gute si kwa kugwara kubera atamazi meza adahari abakenyezi bari mu bahagira ingorane cyane kuko iyo bataronse amazi boga beza bigatosekaza umubano hagati yabo n'abo bubakanye nimba uvuye iyo mu misozi ukabasha kwiryamira uko ugasanga ubuguru bwarateteye bwarumye kukubera nturonke ubuzima bwiza bwo kuronka amazi ngo wiyoze reka nca nirabira hirya nawe akaraba hirya none we worarana n'umuntu ubona atiyogeje ugaca aguhindukirira nyamara ukabyemera ucuguma wirabiye hirya aba ni ukurusoberero n'imicafu nyine aba yirigwanya kuvuga ngo kwiyoza ngo kumukenyezi ngo umugabo kuki atemera kugenda tutiyogeje icyo kintu ni ugufashanya kuko babana nyabagabo naho bari baradutoteza nabone ku bwabo ntibiyoze biyoze gute biyoze nabone kandi y'amazi adukiye hano ku nyene naho abo bagabo bavuga ko bakunda isuku muri bo harimo abogurume atamazi yaraye mu nzu iwanje ntawe no kwiruka kuza kuyaka nawe nshamenya yuko kumbura atayo yararanye nyamazi nshamita nca ngenda ndakaraba uruma ariko nca ngira guca mu maso nongera ngira guca urume mu mutwe mfata intoki guca nkaza ngira guca mu rume ku byatsi eh ku byatsi mwene ivyo ukisiga urume rero eh tibapuje tiniyogeje bandavye
ku ruhande rw'abakenyezi ikibara gishinga ni uko iyo babyutse biba ngombwa ko boga ariko bakabura icyo boga na cyane cyane iyo baraye baranguye amabanga yabubatse ubyutse nta mazi ubona mutamu yagutembereye ubasha kwigira uko nyine kuko nta mazi wari usanzwe ufise ntayo wararanye none mu gatondo uzobyuka kuyahiga nta kuntu wozinduka kuyahiga ngo uri kurahiga ukaraba duce tugenda tumota nabi kukubera nta mazi twarose abo bakenyezi n'abagabo bamenyesha ko ubwo buzima bw'isuku rike babayemwo ko ari intambamyi cyane cyane mu mibereho yabo no ku magara yabo ivyo biruko mu gihe mu gisagara ca kayanza basezerewe ubukene bw'amazi kuva hubatswe ikigega cegeranizwamwo amazi avuye ku misozi abo banyagihugu basaba kugirwa nk'abandi tuyabonesha amaso uko twumva ngo agenda mu gisagara bayahaye abandi bo mu kayanza natwe batadusigiye ibombo rica ino iwacu ngo natwe duheze dutere imbere nizo mpamvu mudushikira imbere mukadusabira amazi aha hafi twonyaruka kuyaronka musanteri wa komine kayanza jean marie manirakiza tumurondeye yatubwiye ko ako gacimbiri kari ku musozi uhanamye kandi ko bitoroshe kuhashikana amazi naho biri uko yamenyesheje ko yimirije kuhagendera maze bakarabira hamwe nabo vyega ukugene bobigenza kugira ngo amazi meza ashike muri ako gacimbiri ku mutumba kavumu mu ntara ya kayanza fidelite yishatse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuributse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho n'umwanya wo kubashikiriza amakuru yerekeye inkino na siporo byabaye mu mpera z'indwi yaraye irangiye amakuru twateguriwe na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka kuri uwimana hatangwa ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igisagara cya bujumbura inkino zitatu nizo zuguruye ihiganwa ry'umwaka wa 2018 ushira uwa 2019 haba ku basore n'abagabo hamwe n'abigeme n'abakenyezi ku ruhande rw'abasore n'abagabo habaye inkino zibiri urukino rwa mbere rwahuje umugwi wa gisirikare muzinga na bisoro volleyball club urwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya muzinga y'amaseti atatu ku busa bwa bisoro urukino rwa kabiri rwahuje amikare na bujumbura uwezo wa ndani nago nyene rwarangiye amikare utsinze bujumbura uwezo wa ndani iseti zitatu ku busa urukino rwa gatatu rwahuje abakenyezi n'abigeme hatanye mu mitwe new colombe na lesase lesase wirahiye new colombe mu kutsinda iseti zitatu ku busa inyuma yo gutsindwa kwa new colombe kizigenza w'uwo mugwi kaze aleta yabwiye ijwi rya amerika ico vyavuye ko n'ico bagiye gukora kugira bazotsinda inkino zikurikira ni urukino rutari rworoshe twakinye mbere n'umwanya munini byari ibintu bigoye naho twaruhiye gutsindwa mugabo twari twagerageje byari ibintu biteye igomwe naho tutageze ku byo twari twifuza new colombe mwatsinzwe iseti zitatu ku busa twabyita gutangura nabi ihiganwa ry'uno mwaka ego twabyita nk'uko ariko hari abakinnyi bumva dufite abakinnyi bashasha benshi bataramenyera urukino bataramenyera ihiganwa Eh, muri bamwe bamwe nyene bononye baca biyanka bataramenyera nyene ata experience bafise mugabo twiteze yuko uko inkino zizobandanya tuzogenda duhindura ariko gutsindwa na resase urukino rwo gutangura ihiganwa hariho imigwi tuzi ikomeye nka muzinga na jenda light club murafise icizere uno mwaka kabisa Eh, turagifise cane turafise abakinnyi benshi kandi turizeye yuko tuzohindura twabonye ivyo gukosora Eh, mu mugwi new colombe hari abakoca hari perezida wa club hari n'abakinyi mubona eh, igikwiye gukorwa ari giki kugira ngo nko ku rukino rukurikira n'izindi muzotsinde zose jewe ico mbona nuko twoza turakora imyimenyerezo ikwiye kugira ngo dukomere kubera namwe nk'uko mubivuze ni ekipe zida- zidasanzwe bisaba tube dufise izo nkomezi zo gushika ku ntsinzi ihiganwa ry'uno mwaka mu gisagara ca bujumbura rizitabwa n'imigwi icumi ine y'abigeme n'abakenyezi ariyo lesase new colombe genderlight club na muzinga ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho ni imigwi itandatu ariyo rukinzo gakosmos muzinga amikale busoro volleyball club na bujumbura uwezo wa ndani umupira w'amaguru naho kuri ubu wa gatandatu hatanguye ku mugwa mukuru w'igihugu ca niger ihiganwa ry'igikombe ca afurika c'imigwi y'abasore batarenze imyaka mirongo ibiri umwaka wa bibiri na cumi n'icenda intamba mu rugamba zatanye mu mitwe na super eagles wo mu gihugu ca nigeria urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya super eagles y'ibitsindo bibiri ku busa bw'intamba mu rugamba ibitsindo vyinjiye mu gice ca kabiri c'urukino abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba barorereye urwo rukino babwiye ijwi rya amerika ko bakiriye nabi ugutsindwa ko mugwi serukiragihugu w'uburundi gutsindwa ku burundi navyakiriye uko nyene vyashitse mugabo nitwo ca twihebura ngo tuzotaha imana ngaho iracadufise ko ivyizigiro turashoboye gutsindiye tuzohura ubugira kabiri nigiki usaba none abamenyereza mu gihugu muri kino gihe uri hariya muri nigeri nimba bakumva mboye je ico nsaba abamenyereza bari hariya nuko boraba nabo batanguje kuri iyi match barabe bazahindure bagire undi mukenyuro nabyakiriye nabi pere byarambabaje rwose kuko wari umwanya wo duheza gutsinda basi tugapfuma tunanganya kugira tugume tubandanya dufise n'akantu twaba twishimirije kubera uti nta mahigwe nta mahigwe ubona amahirwe aracyariho buke buke kubera dusigaye gukina inkino zibiri zose twatombola tukazitsinda twobandanya urukino rwa mbere rwuguruye ihiganwa rya kane ya bibiri na cumi n'icenda kuri uyu wa gatandatu rwahuje umugwi wa niger wakiriye ihiganwa n'umugwi wa afurika y'epfo rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi mu itsinda a uburundi buri kumwe na niger nigeria na afurika y'epfo umurwi uzotsindwa kabiri ukazoca utakaza amahirwe yo kubandanya mu gice cy'umunani cy'irangiza umugwi w'uburundi w'abasore batarenze imyaka mirongo ibiri waheruka mu nkino za nyuma z'igikombe ca afurika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ico gihe wakinye urukino rwa nyuma finale aho watanye mu mitwe n'umugwi serukiragihugu wa cameroon umugwi wa cameroon niwo watahukanye igikombe ca afurika c'uwo mwaka inyuma yo gutsinda umugwi w'uburundi ibitsindo bine ku busa bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.